radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirondera mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero mirongo ine na zibiri mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse frederike turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika ubushikiranganji bwa mari bujejwe ubutunzi n'ikigega bwavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bwamenyeshejwe banki nkuru y'isi ko ibihano yari yarafatiye icyo gihugu byakuweho ni ibihano byafashwe inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare mu mwaka uheze icegera c'uwuserukira iyo banki mu karere ko mu burengero no hagati ka afurika usumane diagana yararungikiye urwandiko rumenyesha iyo ngingo ubushikiranganji bw'ikigega n'ubutunzi muri mari ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kw'indwi uru rwandiko ruvuga ko mari igiye gusubira kubandanya imigambi yayo y'iterambere yafashwa mu mugongo n'ibanki nkuru y'isi iyi ngingo ifashwe inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi ishyirahamwe cdao rikuriyeho ibihano by'ubutunzi ryari ryarafatiye mari mari yatezuriwe ari uko yamaze gutangaza itegeko rishasha rigenga amatora hamwe n'ikirangaminsi gishyira amatora mu kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hano muri leta z'ubumwe za amerika inamashingamateka yaratoye iremeza itegeko ejo ku munsi wa kabiri ko rikingira abubakanye bahuje ibitsina baritoye kuko bafise ubwoba ko sentare ntahinyuzwa ya amerika kuru supreme ishobora gusubira inyuma ntiyongere kwemera uburyo uburyo bwo kubana abantu bahuje ibitsina integuro y'itegeko yemejwe n'inama nshingamateka yiganjemwo abademokarate ku majwi amajana abiri na mirongo itandatu n'indwi ku ijana na mirongo itanu n'indwi bayanse ariko ntibigaragara ko sena yo izokwemeza iyo nteguro y'itegeeko sena ya amerika igizwe n'abo mugambwe w'abademokarate mirongo itanu ku basenateri ijana bayigize muri rusange kugira iyi ngingo yemezwe abarepublikane basabwa kuba bafise abarepublikane cumi babashigikiye ibyo navyo bikaba bitoroshe iyi nteguro y'itegeko ikuraho ikuraho iryo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu ryemeza ko ubugeni bwemewe ari ubwo umugabo hamwe n'umugore hambavu yaho naho kuri sentare ntahinyuzwa nyene ya amerika abashingamateka cumi n'indwi hari ejo ku munsi wa kabiri nyene bo mu mugambwe w'abademokarate barafashwe n'igipolisi bari mu myiyerekano imbere y'iyo sentare i washington bari kumwe n'ayandi masinzi y'abantu biyamiriza ingingo iheruka gufatwa na sentare ntahinyuzwa ya amerika ibuza gukuramwo inda ku bakobwa canke abakenyezi bubungenze ariko badakeneye kuyivyara igipolisi gicungera inyubakwa ikoreramwo abashingamateka capitol bavuze ko abo bari mu myiyerekano bazibiye uruja n'uruza mu mabarabara kandi bagabishijwe inshuro zitatu imbere y'uko bahagarikwa igipolisi cavuze ko muri rusangi cahagaritse abantu mirongo itatu na batanu barimwo n'abo bashingamateka cumi n'indwi tukiri aha muri leta zimwe za amerika amerika yagiriza uburusiya kuba buriko burashira mu ngiro imigambi yabwo yo kwiyomekera ko izindi ntara za ukraine umuvugizi w'akanama ka amerika kajejwe umutekano john kirby yabwiye ameshamakuru ko uburusiya buriko buriyomekera ko uturere twa ukraine bugenzura kandi ko biteye kubiri n'ubwigenge bwa ukraine john kirby avuga ko uburusiya buriko burakora nk'ivyo bwakoze mu mwaka wa bibiri na cumi na kane igihe bwatera bukongera bukigarurira intara ya kirimeya yabwiye abamenyeshamakuru ko uburusiya buriko burashiraho abategetsi babwo mu turere bwafashe twa ikirere kandi ko butegekanya gutunganyayo amareferandumu nko mu ntango z'ukwezi kw'icenda uyu muvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri amerika yavuze ko ariko aratangiriza amakungu iyi migambi ariko aratangariza amakungu iyi migambi igayitse y'uburusiya kandi ko amerika ifatanije n'inshuti zayo bazokwishura mu buryo bukomeye john kirby yavuze ko ibice uburusiya bugomba kwiyongerera ko birimwo intara ya kersone hamwe n'intara zose za donetsk hamwe na luhansk nayo muri afghanistan abategetsi b'abatalibani bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko nyamugigima yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu mpanuka bushira ubuseruko yakomerekeje abantu bashika kuri mirongo ine na bane isambura n'amazu amajana atandatu iyo nyamugigima yabaye mu ntara ya pakitika ikurikiye iyindi yo mu kwezi guheze yari ifise igipimo ca manyitide zitanu n'ibice icenda yishe abantu barenga igihumbi ikomeretsa n'abashika ibihumbi bitatu ikigo c'amerika kigenzura ibihe cavuze ko iyi nyamugigima yari ifise igipimo ca manyitide zitanu n'igice kimwe
Aloyize Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo co kunywa ibiyayura umutwe murundi kirageramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze abavyeyi benshi barananirwa bakaremerwa akabona ko umenga umwana atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka mugabo je nk'umuhinga umwana iyo habaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahindutse kuko we niba uri umuvyeyi mukaba mushwana igihe cose papa na mama baragwana umwana yagiye avuga ati naje nkwiye kunywa ibintu vyunyibagiza ya magorwa yo mu muryango uyo ni valentin habyarimana arongoye ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha bigisha biyabira umutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene i kigali mu rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe ni mu kanya aya makuru tuyatanguriye mu rwanda i kigali harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe abahinga barenga ibihumbi bibiri bari muri iyo nama bemeza ko akarere ka afurika yo hagati ariko karimwo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba bitaboneka henshi ku isi kandi ko bikwiye gukingirwa ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika pierre paravere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe ingene amashamba n'amaparike akingiwe muri afurika vyobungwabungwa bagizwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashirahamwe yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba ugwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ngirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi amwe muri ayo mashamba akingiwe yatewe nko mu Rwanda ni mu birunga parike y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi inzovu n'ingwe muri Nyungwe ishamba rya Gishwati n'ahandi mu Burundi ni nko mu kibira parike ya Rusizi mu Kigwena mu Rumonge Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye Kado Sebunya atwara ikigo nyafurika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga ibihumbi ibihumbi bibiri yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka ico gisata carasigaye inyuma kandi bitari ngombwa rero aba namwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi igitangaje womenga ntavyo tubona dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni ikindi naco harabibaza ko iterambere ryosiga inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'ibirunga mu majyaruguru y'u rwanda barazizi ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike abana banje banywaga amata kabona ifumbire bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi icyo bikoze hari n'abandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nk'uko uyu mumasayi wo muri tanzania yabitwiganiye muri iyo nama kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao ati nka twebwe aho tuba hagufi yacu hari ibikoko turaja kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi aha niho gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri mari afatira mu kwemeza ko amashirahamwe yigenga akwiye gushira inguvu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba ati twebwe amashirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama canke ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparike y'uko babwirizwa kubana neza erega nibo bahakura inyungu nyinshi edward ngirente umushikiranganje wa mbere w'u rwanda yuguruye iyi nama y'iminsi itanu yatangaje ko amaleta ya afurika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abe ari bo babikingira yavuze ko u rwanda rwamaze kubona iciza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga imiliyoni amajana atanu y'amadolari y'amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa nyandungu iri mu gisagara ca kigali kera hari umwonga urimwo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri kigali ariko raba ubu twarasukuye tuhatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramwo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri afurika ahari umunuko kera ubu ni aho kuruhukira no gufatira akayaga juliette kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije rema avuga ko iyo parike ya nyandungu itandukanye n'izindi cyahariwe kurwanya imyuzure hano harimo uh, ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi paka iyo uh, imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira uh, hari resitora n'iyi mihanda y'abantu bashobora gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru ni ibyatsi gusa ni icyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ho harakecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi bitekanijwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa nije mahamadu yusufu n'abandi hafatigwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri afurika pyekarave n'inkuru kigali kigali ku bwijwi rya amerika urakoze kavere
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ntiwibubwo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Rwanda.
mu rwanda sentare nkuru ya huye yaratanguye kuburanisha mu mizi urubanza madame beatrice munyanyezi aburanamwo n'ubushikizamanza mu mwagirizabyaha vya jenoside bumurega ivyaha bitanu vya jenoside umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagirubusa yarakurikiranye urwo rubanza muri sentare ubushinjacyaha bw'u rwanda nibwo bwatangiranye ijambo icyaha ku kindi mu byo burega madamu munyenyezi burabisobanura bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa huye ko munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa butare buvuga ko bagenzuraga abahanyuraga basanga ari abo mu bwoko bw'abatutsi bakabica ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi buravuga ko na munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bw'amasotera bumushinja urupfu rw'umututsikazi w'umubikira buvuga ko munyenyezi yamwishe ubw'uwo yari avuye itumba buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye nk'uwitwa jean damascene bahimba sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri tumba haje umubikira munyenyezi yamushyize mu modoka ya nyirabukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya beatrice munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli avuga ko muri mirongo cyenda na gatatu yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza munyenyezi avuga ko igihe jenoside yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja babwira urukiko ko munyenyezi i butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri ku bw'abo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso baravuga ko niba koko munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo uvuga ko bamwitaga komando abanyamategeko bikotwa n'agashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje n'aho yakoreye imyitozo ya gikomando ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe bo mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa nyiramasuhuko ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yari ashinzwe muri leta munyenyezi avuga ko asanga imana ariyo izamurenganura mu iburanisha rya none munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu icyaha cyo gukora jenoside gushishikariza abantu gukora jenoside no gutegura jenoside asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha mu gusambanya abagore ku gahato munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umukazana wa polina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'urukiko rwa rusha imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere yo kumuzana yamaze imyaka icumi afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika iburanisha ritahari rizakomeza mu kwezi kwa cyenda niba nta gihindutse eh bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda urakoze Eric
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
dukubitire mu burundi havugwa ikibazo cyo kunywa ibirayira umutwe kigaramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze abenshi babikoresha bavuga ko babiterwa n'ubukene mu miryango ibibazo by'indwara zidakira n'ibindi bitandukanye Thierry Ndayishimiye adufitiye inkuru y'ido n'ido.
Bamwe mu batanguye kunywa ibiyayuramutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibibatera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato. Umwe muri abo yabwiye ijwi ry'Amerika ko yabyisanzemwa bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto.
nabuze ababyeyi nkiri muto cyane nkurira mu marigara nyine kubera kubura ikimfasha n'ikinyitaho nyuma nisanze ndabinwa umukenyezi yasinzikajwe n'ibiyayuramutwe nawe yabwiye ijwi ry'amerika intandaro ya byose ko ari ukutumvikana n'uwo bari bubakanye yamara akavuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe nari mu buzima bubi rero umumama mu bisanzwe umugabo wanje yarantaye antana abana babiri haragira aho mbura icyo ndabagaburira haragira aho mbura n'aho mba tukarara mu ibarabara cyangwa mu ishyamba ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambara yatunyoye ibi ni kuki utimba atabwoba wumva atanimbeho wumva atanumubonye abakoresha ibiyayuramutwe hafi nka bose bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko babiterwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba biba hanze mu buzima bwa buri munsi kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga hariho n'uba atabisanzwe abifata akabura icyo akora ugasanga ahuye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibiyayuramutwe uvuga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda ashobora gukora ibyo bindi ashobora kuja mu busambanyi akandura umugera wa sida ashobora nshobora kuja kwiba randambiye gusambura icyo nishoboza kugira mve muri ubwo buzima ndabinyoye umutima nta kindi subira kwiyumvira n'ubwenge siba buba bwibereye n'abana subira kubibuka bukeye cyenda saba nk'ikintu conka homba kikandosa nk'akantu nokora arifa ijwi rya amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayuramutwe babifashijwemwo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayuramutwe badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse ngerageje kuraba ukuntu nari meze bamwe bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri sirikirasiyo baranyweye pate naranababona nari nibaza yuko ndi umuntu ashobora kuja mu bandi bantu biri manifesita kuko uko uko ubumeze uko mboneka siko nari mboneka nk'uwashoboye gufata ibiyayura mutwe hanyuma ubu nkaba narahindutse niyumviriye yuko ntushobora kugira icyo mfashije abandi ikigo shakira abana n'abandi bantu basinzikajwe n'ibiyayuramutwe gisaba buri wese cyane cyane ababyeyi kuba hafi abana babo kuko abenshi bashobora kunywa ibiyayuramutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi valante habyarimana arongoye asosiyasiyo burundeze pour amonde dope sans drogue ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremerwa akabona ko umenga umwana atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka mugabo je nk'umuhinga umwana iyo habaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahindutse ega rimwe na rimwe hari igihe usanga unyoye ibyayuramutwe byavuye ku babyeyi ico naco ni kimwe kuko we nimbura umubyeyi mukaba mushwana igihe cose papa na mama baragwana umwana yagiye avuga ati naje nkwiye kunywa ibintu byunyibagize amagogwa yo mu muryango ibiyayuramutwe bigwiriyemo urumogi eroyine na kokayine nibyo bikoreshwa cane mu Burundi nk'uko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe aho kibaha umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bari bamaze kwakira abantu bashika ku majana atandatu na mirongo ibiri n'umunani banywa ivyo biyayuramutwe bagwiriyemwo abakobwa n'abahungu ku munsi bashobora kwakira abarenga cumi nk'uko babitangarije ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ntiryabashije kuronka ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayuramutwe mu Burundi amasoko yacu yemeza ko abari mu mugwi w'ugwaruka cane cane mu bisagara binini aribo babikoresha cane Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana twateguriwe na mugenzi wacu tamasa kamerindi
ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane umwirabura wo muri leta zunze ubumwe za amerika witwa jackie robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari ihariwe abazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari ihariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare ikaze mu kiganiro americana umutegarugori rosa parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri leta zunze ubumwe za amerika byaturutse kuri bisi mutigute ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu rosa parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa montgomery muri leta ya alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura rosa parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura naacp national association for the advancement of colored people wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri bisi anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rosa parks yabaye icyitegererezo ku birabura bo mu mujyi wa montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya montgomery bus boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi yarangiye mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga nyamara rero rosa parks si we wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa jackie robinson ry'amerika jackie robinson wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yinjiye mu gisirikari mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe nyuma y'imyaka ibiri jackie robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya suriyotino ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma y'abirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru turashimiye kandi na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye nirwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera nyongera mana nyiribirema pinginga natakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minete